Tema.
bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na jewe diana nini nahazwe ibiganiro n'amakuru tubafitiye tubihera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diyane mwaramutse namwe muteze amatwi muri aka kanya tuyahere mu yavugwa k'umugabane wa afurika igihugu ca somaliya carasibije amatora yari ategekanijwe gutangura ejo ku munsi w'imana inyuma y'amezi abanyepolitike bari bamaze mu kutumvikana muri ico gihugu co mw'ihembe rya afurika abategetsi babibwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ejo ku munsi w'imana umwe mu bagize komisiyo y'amatora atashimye ko amazina yiwe aje ahagaragara yavuze ko impamvu yabitumye ari uko intara zitarungitse abakandida bazo ku gihe muri ako karere nyene leta ya amuhara muri etiyopiya yasavye ugwaruka rwose gufata ibigwanisho bakagwanya abagwanyi bo mu ntara ya tigre bariko baratera igisirikare ca leta hamwe n'inteko zose zo mu zindi ntara icenda agenyelu teshage arongoye leta y'intara ya amuhara yasabye abakiri bato bose imihari yaba iyitwaje ibirwanisho canke iyitabifise ndetse n'abifitiye inkoho zabo kwiyunga n'abari mu rugamba rwo kubohoza iyo ntara kuva kuri uyu munsi wa mbere tukiri muri afurika zimbabwe yarakiri miliyoni umwe w'incanco za covid cumi n'icyenda zahinguwe n'ishirahamwe rikora imiti ryo mu bushinwa sinovac ni mu gihe ico gihugu co muri afurika kiriko kirarwana kugira gikwize incanco gikeneye mu gice ca gatatu kiriko kiribonekeza cigwirirana ry'abandura rigihanze izo canco zimaze gushika ejo ku munsi w'imana umushikiranganji w'ikigega ca leta muturi ncube yariganiye amesha makuru ko zimbabwe yarishe miliyoni mirongo icenda na zibiri z'amadolare ku ncanco imiliyoni cumi na zibiri zavuye mu bushinwa hamwe n'izo yaronkejwe n'umugambi covax
washington ijwi rya amerika muyavugwa mu makungu leta z'ubumwe za amerika izobandanya gushigikira abasirikare ba afghanistani mu kurwanya abatalibani ibi vyashikirijwe ejo ku munsi w'imana na generale kenneth mackenzi arongoye ibiro vya gisirikare muri amerika ni mu gihe abatalibani babandanya gusatira n'ibitero mu gihugu cose kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu ibitero vy'abatalibani ni urutavanako inyuma yaho abo bagwanya leta ya afghanistani batanguye ibitero haheze iminsi inteko mvamakungu zirongowe na amerika zitanguye gutahukana abasirikare babo ba nyuma mu nkino za olympique ziriko zirabera mu gisagara ca tokyo mu buyapani ejo ku munsi w'imana wari umunsi ugira gatatu w'inkino z'umupira w'amaguru ku bagabo mu mirwi yaserukiye umugabane wa afurika mu mugwi a afurika y'epfo yatsinzwe n'ubufaransa ibitsindo bitatu kuri bine ikiza ubwa nyuma ku manota ubusa mu mugwi urimwo n'ubufaransa ubuyapani na mexique urundi rukino ruzoyihuza na mexique ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani mu mugwi c misiri yatsinzwe na argentine kimwe ku busa ikaba gushika ubu ari iya nyuma muri uwo mugwi ku inota rimwe gusa mu gihe yotsindwa na australia mu rukino rwo ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani na espanye ikazotsindwa na argentina misiri yoca isezerera iryo higanwa mu mugwi de cote d'ivoire yaranganije na brezil ubusa ku bundi ivyatumye ikija mu kibanza ca kabiri ku manota ane inyuma ya brezil nayo nyene ifise ane nyene urundi rukino ruzoyihuza n'ubudagi kuwa mirongo ibiri n'umunani y'uku kwezi Cote d'Ivoire niwo mugwi wa Afrika gushika ubusa n'uzoronka amahigwe yo kubandanya mu gice ca cardo finale muri izi nkino z'umupira w'amaguru mu nkino za Olympique
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho tukaba turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika incamake y'amakuru agezweho muri aka gatondo mu gihugu cy'u rwanda leta yaraye yongereje iminsi itanu ku kiringo cari giheruka gushirwaho co kugumiza mu ngo abanyagihugu batandukanye mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca virusi ya korona ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikoma mwe mfite umwana urya
niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara bakavuga bati abaturage bacu barashonje yarangiza akabibima aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu bice bitandukanye vy'i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda bavuga ko gahunda yo guha imfungurwa abanyagihugu bamaze iminsi batava mu mazu yabo kwerekeza ca virusi ya korona iriko ikorwa nabi hakurya yo mu rwanda naho mu burundi leta ivuga ko abarenga ijana na mirongo ibiri na batanu banduye ikiza ca virusi ya korona mu kiringo c'indwi imwe gusa aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahereye mu rwanda aho leta yaraye yongeye ko iminsi itanu ku gihe cyo gushira mu bikorwa ingamba zari zisanzweho zo kwirindikiza ca virusi ya korona ibi bisigura ko ingamba zaguma mu rugo zibandanya mu bice bimwe bimwe kugera ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe z'uku kwezi ku murwa mukuru w'u rwanda harabidoga ko imfungurwa zihabwa abanyagihugu muri iki gihe batava mu mazu zidashikira bose kigali mu rwanda tuhasanga mugenzi wacu eric bagira ubusa yagendeye bamwe muri abo banyagihugu twageze mu mudugudu wa ruhondo mu kagari ka nyabugogo mu murenge wa kigali i nyarugenge mu mujyi wa kigali madamu jeannette iradukunda aho mu muryango w'abantu batanu amaze iminsi mike abyaye umugabo watwara abantu kuri moto avuga ko yakunze kujya ahatangirwa ibiryo agataha amara amasa baratubwira ati muzagaruke ejo ejo tugezeyo muzagaruke ejo ati lisite yanyu yapfuye se iyo lisite ihora ipfa ibyo rero nibyo twibaza nk'abantu turi muri guma mu rugo ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikoma nkwe mfite umwana urya ibivugwa n'uyu mugore si umwihariko we bwana jean marie vianney ndahayo nawe atuye mu mudugudu wa ruhondo avuga ko mu gutanga ibiribwa ku bashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo hagenda hagaragaramo ibimenyane iyo umudamu wanjye yagezeyo baramuhakanira ngo ntabwo ari ku rutonde noneho ikirushijeho abari kubitanga nta baturanyi batuye imbere yacu amarembo durayabona baca ku marembo mu rugo bajya iwabo biyandikishije ngo urutonde ngo ntabwo rwabonetse abemera ijwi rya amerika ko batarabona ibiribwa bashimangira ko bakennye koko kandi ko nta bundi buryo bakesha amaramuko muri ibi bihe uyu mugabo we wemeza ko atarageraho guhita ahabwa ibiribwa mu ba mbere anenga uburyo abashinzwe kubitanga mu kagari ka nyabugogo babikora sinshobora kumenya niba bano bantu bakorera abaturage cyangwa se hari abandi bantu bakorera kuko umuturage niba abonye ibiryo ubitanga baturanye atabimuhaye kubera wenda ibibazo bagirana cyangwa se kubera amakimbirane bigeze kugirana aravuga ati ibi bintu leta yewe yaranyibagiwe kuko ni umuyobozi abantu ni abaturage ntabwo bazi kwivugira uyu mugabo utaza ku rutonde rw'imbere mu bababaye agasanga ari ngombwa ko abahabwa inshingano zo kugeza ibiribwa ku baturage bakwiye kujya babanza kubaha amasomo ajyanye n'inshingano zabo bakigishwa cyangwa se bagatekereza niba izo nshingano bagiye gukora bazishoboye bakumva batazishoboye bakazivamo bifata nko guteranya abaturage na leta ntabwo niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara bakavuga bati abaturage bacu barashonje nitugerageze tukore mu kigega dushakishe uko dushoboye abaturage batadupfana barangiza bafata ibyo kurya bakabihereza umutwara sibo cyangwa se mudugudu bati dushyikiririze bino bintu ba baturage mwirirwana yarangiza akabibima hagati aho ngaho ntabwo numva umuturage ukuntu uwo muturage azakunda na leta aba bayobozi mu nzego z'ibanze bashyirwa mu majwi ko batari gutanga ibiribwa uko bikwiye ijwi rya amerika ntiryabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza twashatse kubaza bwana jean claude niyibizi uyobora umurenge wa kigali kuri iki kibazo ariko nawe yatubwiye ko atemerewe kubivugaho bwana niyibizi yavuze ko ibibazo by'ibiribwa bivugwaho n'inzego zimukuriye ku murongo wa telefone ngendanwa bwana yemi ingabo nziza umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka nyarugenge ntiyitabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje byabaye cyo kimwe no kuri bwana jean marie vianney gatabazi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gusa mu minsi mike ishize bwana samuel dusenge yumva umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari yatangarije ijwi rya amerika ko hari ibiribwa bihagije byo guha abaturage aha yavugaga ko uwagira ikibazo yakwitabaza ubutegetsi banyuze ku murongo wa telefone twashyizeho uburyo bw'imirongo itishyura ndetse n'ibiganiro bitandukanye ku buryo umuturage wese waba yumva akeneye ibiribwa bataramushyize ku rutonde arabigaragaza akaba yabivuga bigahita bikemuka tukamugezaho ibiribwa hari nimero zitishyura za buri karere ariko na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ifite nimero itishyura mirongo itanu na gatatu mirongo itanu na gatatu bayihamagara ariko nanone abayobozi b'inzego z'ibanze bamutwara sibo abakuru b'imidugudu biteguye gukomeza kwakira ubu busabe bw'abaturage kugira ngo tubashe kubagezaho ibiribwa mu gihe kigufi ku ikubitiro habarwaga ibihumbi bisaga magana abiri by'imiryango ikeneye ibiribwa ariko igenda yongera umunsi ku wundi nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu biribwa bitangwa harimo ifu y'umutsima ibishyimbo umuceri n'ifu y'igikoma cy'abana eh bagira ubusajwi ry'amerika i kigali tukivuga ku vya virusi ya korona mu burundi leta yemeza ko abantu barenga ijana na mirongo ibiri na batanu banduye ico kiza mu kiringo c'indwi imwe gusa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu hamwe n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi oms bemeza ko uwo mugera usigaye wibonekeza cane hagati mu gihugu biruko mu gihe uburundi bwase kwakira incanco za covid ya cumi n'icenda hagati aho kuva korona yakwaduka uburundi buvuga ko imaze guhitana abantu umunani gusa muri ico gihugu mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru abandanya raporo y'igisata c'ishami mpuzamakungu ryita amagara y'abantu oms mu burundi yerekana ko mu bantu ijana mirongo ibiri n'indwi batowe ko ikiza c'umugera wa korona muri iyi ndwi ijana na cumi na babiri ari abo hagati mu gihugu cane cane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu nka ngozi na kirundo muri ico gice hariko raberayo isekeza ryo gupima abantu benshi abarenga ibihumbi bibiri baramaze gupimwa abandi bantu bagera kuri cumi na batanu nabo babonetse ko umugera ndabaje bavuye hanze y'igihugu nko muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri tanzania mu rwanda muri kenya no mu bubirigi iyi raporo yakozwe harimwo n'abahinga bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu isobanura ko mu burundi abagwayi b'umugero wa covid 19 bibonekeza mu turere umunani tw'ubuvuzi tugizwe n'intara indwi kuri cumi n'umunani zigize igihugu ibi birateye amakenga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nk'uko byatangarijwe i bujumbura n'umushikiranganji tade ndikumana ahamagarira abantu kwikubita agashi bagakurikiza impanuro zo kwirinda ikiza c'umugera wa korona asigura ko ivyo bitigiri biteye ubwoba birababaje iyo mana iduhaye agahengwe hanyuma bavuga ko tuyimanuza abantu bamenya yuko ikiza kihari kandi mbere kiguma gihindura isura cyo gituma yuko aha mu burundi murabona yuko twe twagize imana aho aya mango ibindi bihugu biriko biriyugarana twebwe ibiharuro byaragabanutse byaragabanutse cyane niho rero twari dukwiye gufatiraho kugira ngo dukomeze irya ngingo nziza zo kwikingira no gukingira abandi umurundi wese yumve yuko afise uruhara kuko nitwaguma tumeze uku turi ubu abantu bakijajara bizotuma nko mu mezi azokurikira dusanga dusubiye mu ihumbi turasaba rero abenegihugu kugira ngo bamize kumuzirikanye yuko ikiza kihari ubonye akamubakiye agende kwipimisha ibipimo birahari mu gihugu cyose iyo abantu bagiye gusamara bakijajara bituma ingufu leta yari yashizemo mu kurwanya kino kiza ziba imfagusa kuko benshi baca basubira bakandura mu gisagara ca bujumbura abantu bemeza ko bamaze kudebukirwa mu gukurikiza izo mpanuro aba ni bamwe muri abo kuri mikoro y'ijwi rya amerika ku bantu bo ngaha mu gisagara ikintu nobahanura bamenye ko iki kiza gisanzaye mu bantu bose kandi umuntu ayigwaye korona ntushobora kumumenya kwitwararika bagakaraba amazi meza n'isabuni bakambara udupfukamunwa bagasubira bakabigendeza nka kera bakumviriza impanuro z'abajejwe amagara y'abantu tonze kuri bisi n'ivyo vya cane cane kenshi usanga twegeranye no mu modoka aho nyene niho biba bikwiye ko bambara no ngaha muri vire ntibakibudandaza benshi umukiriya mu kwinjira mu modoka ategerezwa kugenda akaravya abakiriya turababwira hari abemera n'abatemera urumva nitwowe bashirako inkobahanura ahubwo kuko ni ciza kitaboneka novuga yuko twokwisubirako tugakurikiza impanuro baduhereza nubwo ibitigiri vy'abandura vyabaye vyinshi iki gihugu ntikiremera gukoresha incanco za covid cumi n'icenda nk'uko bishimangirwa n'umushikiranganji tade ndikumana incansho zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cane twere tuvuga tuti ko tugira imana bagakira n'iyi miti duteranya tukabona barakira tukavura abantu hakiri kare ntibasinzikara benshi barakira nubwo n'urucanco kujya kwikingira uku tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimvye ga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwerekana ko abantu barenga ibihumbi bitandatu bamaze kwandura uwo mugera umunani baritavye imana abarenga ibihumbi bitanu n'amajana atatu nabo baracagwaye mu gihe abarenga amajana indwi na mirongo irindwi bakize naho biri uko ivyo bitigiri ntibihurizwako na bose kuko amashirahamwe yigenga yoyo yemeza ko abagwayi n'abahitanywe n'ico kiza barenga bo mu karere ka afurika y'ubuseruko uburundi bwonyene nibwo bwanse gukoresha incanco z'ikiza c'umugera wa korona ni mu gihe igihugu ca tanzania naco nyene cari cariyamirije izo nkingo ubu cemeye kuzikoresha uwuserukira leta zunze ubumwe za amerika muri tanzania yatangarije kuri twitter ko izo nkingo zatanzwe n'igihugu ciwe kuri uyu wa gatandatu zirenga umuriyoni w'incanco zo mu bwoko bwa johnson and johnson mu rwego rw'umugambi wa covax wo kurwanya ico kiza yamara uburundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'ibihugu bihabwa izo nkingo za covax pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye ivy'umugera wa virusi ya corona reka tubibandanirize muri Uganda impunzi ziba ku murwa mukuru Kampala zivuga ko inzara izimereye nabi kubera amabwirizwa yaguma mu rugo inkuru irambuye na Ignatius Bahizi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari muri Uganda ibi ni ibihe bikomeye muri uganda ku bantu bose kubera gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi mirongo ine n'ibiri mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda imirimo myinshi y'abantu yarahagaraye haba iy'ubucuruzi hamwe n'indi mirimo ihemba ku kwezi ariko binakomeye kurushaho ku mpunzi zari zisanzwe zitagira akazi zitunzwe n'uko zikorera abanyagihugu mu bikorwa byabo bitandukanye ubu byahagaraye umwe mu bayobozi b'impunzi z'abarundi zituye mu mujyi wa kampala utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu ze z'umutekano yatubwiye uko byifashe mu mpunzi ayobora ukuri impunzi ngaha kampala mbere no muri uganda yose zimerewe nabi cyane cyane aha kampala mperereye impunzi zose ziguma mu nzu n'abahora biyungunganya bakaronka ingene bashobora kubaho ubu ntibarenga impangu zabo cyangwa inzu zabo baguma bugaraniwe mu nzu ntibaronka icyo bafungura ubu rero abantu benshi bakaba bari ko baravuga bati cyane cyane nk'impunzi ati uwo tumubona uri kuricwa na korona mugabo basi wowe upfuye ukaba upfuye wari kuraronderera abandi abo bandi batarafatwa na korona bose bakaba bafite icyo bafungura kuri uyu muyobozi w'impunzi ati bisa nk'aho ari nta muntu wita ku mpunzi zituye mu mujyi wa kampala na cyane cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo ngo akaba zimwe zimaze kwiheba dore ko n'izirwaye indwara zisanzwe zidafite aho zanyura kugira ngo zije kwivuza no gushika kwa muganga birabagora ubu rero ntituzi bo tweze amaso nta n'umwe ashobora no kuvuga ati impunzi reka ndazirabe gutya reka ndazihe icyo zijya dupfiriye mu nzu dupfiriye mu nzu naho koroni tutwica inzara yoyo ntidusiga nibutse ko iki kibazo cy'imibereho mibi yatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kitari ku mpunzi zonyine ahubwo ko ariko bimeze no mu banyagihugu nyamara ariko ku banyagihugu batishoboye leta yashyizeho gahunda yo kubaha idolari mirongo itatu kuri buri rugo kugira ngo babe bagura ibiribwa ubushakashatsi buherutse gukorwa n'umuryango wita ku mpunzi ku isi HCR hano muri Uganda bwerekanye ko impunzi zagizweho ingaruka zikomeye cyane zijyanye n'imibereho kuruta abanyagihugu uwo muryango wongeraho ko impunzi zimerewe nabi cyane kubera ibura ry'akazi hamwe n'ibyo kurya akaba ibi byaraziteye guhungabana mu bitekerezo ndetse zimwe zikaniyica umuvugizi wa HR muri Uganda Wendy Kasuja yatangarije ijwi rya Amerika ko icyo kibazo cy'inzara mu mpunzi barimo kugishakira umuti bafatanyije n'andi mashyirahamwe arimo na banki y'isi yose ati byumvikane ko ingamba zireba impunzi zituye mu mijyi nka kampala zisaba ko izo mpunzi zikwiye kwitunga ntabwo zihabwa imfashanyo nk'impunzi zituye mu makambi kuko guhitamo gutura mu mujyi bivuze ko impunzi iba yishoboye ariko kubera iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ingaruka kuri buri muntu wese leta ya uganda yasabye hr hamwe n'umuryango w'ibiribwa ku isi pam kugira ngo dufashe impunzi ziri mu mujyi wa kampala kuri ubu turateganya kuziha amafaranga yo kuzifasha muri ibi bihe byaguma mu rugo ariko turacyakora ubushakashatsi kumenya ingaruka iki cyorezo cyagize ku mibereho yazo muri rusange kandi mbibutse ko uyu mugambi wari usanzwe utari ku ngengo yacu y'imari bivuze ko ayo mafaranga tugomba kubanza kuyashakira ahandi umukuru wa hr muri uganda joe botre arasaba amashyirahamwe mpuzamahanga guhagurukira iki kibazo cy'imibereho mibi mu mpunzi zituye muri uganda kugira ngo zibone ibiribwa hamwe n'ubuvuzi bihagije kimwe na serivisi z'uburezi hamwe n'izo gufasha izo mpunzi zahungabanye mu bitekerezo kubera imibereho mibi yatewe n'iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda uganda nicyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa afurika zingana n'imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana atanu ukurikije hr kandi nicyo gihugu kiza mu mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi umujyi wa kampala wonyine utuyemo impunzi zigera ku bihumbi mirongo itandatu ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru y'imikino na sport ubu naho mu gihugu cy'u burundi imirwi ya muzinga mu bigeme na lumiere des jeunes mu bagabo niyo yatahukanye igikombe cy'ihiganwa rya netball muri volleyball naho imirwi izokina inkino za nyuma z'igikombe cy'umukuru w'igihugu haba mu bagabo no mu bigeme yose yamaze kumenyekana desire hatungimana ibi vyose yabiduteguriye muri iryo higanwa rya netball ritarakomera cyane mu gihugu cy'u Burundi umugwi w'abigeme wa Muzinga niwo watahukanye igikombe wirahiye Flambeau de Jeune ku manota mirongo ine n'atandatu kuri mirongo ibiri n'icyenda umumenyereza wa Muzinga akamenyesha ko iyo nsinzi ibanezereje agasaba abakunzi b'uwo mugwi kubama hafi kubona twakoze tubasha kuronka intsinzi twiteguriye turashimye rwose umuntu yandi twimirije ntituva ko tunategereza entrenema tukaraba hatugoye aho dukosora abakunzi b'umugwi bamuzinga netiboro hano twabatera nuko botuba hafi bakadufasha mu mantrena bakaza kuraba bakadushyigikira iyo dufise mace bakaza kuraba kugira babone aho tugejeje ubuhinga dufise kugira ngo nabo nyene babaye n'abandi bati umugwi bamuzinga urafise abakinyi koko muri flambo de jeune baremera ko barushijwe ariko mu minsi iza ibintu ngo bishobora guhinduka muri runo rukino murabona urukino rwa rukino rubereye ijisho kuko uri kuraraba abo bana banje abana ngitoza ubu vuba abana bakiri bato uri kuraraba ugereranije nabo bo muri muzinga urabona ko ari abantu bakuze cyane nizera yuko mu minsi iza ntera ndabiga mu minsi iza nzoba ndabatsinda cyane rwose mu bagabo naho lumiere de jeune yatsinze mu rukino rwa nyuma agasaka ku manota mirongo itatu n'atandatu kuri mirongo itatu muri volleyball naho kuri uno w'imana niho imigwi y'abigeme izokina inkino za nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu yamenyekana inyuma yaho hamenyekaniye iy'abagabo ku ndwi iheze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma muzinga yatsinze pantas amaseti atatu ku busa nayo rezasi batsinda jenda light club amaseti atatu kuri imwe urukino rwa nyuma mu bigeme ukazohuza muzinga na rezasi nayo mu bagabo akazotana mu mitwe ga cosmos amical de sportif de bujumbura ubujejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya volleyball mu burundi david bigirimana arashima intambwe urwo rukino rugeze ko akanezerezwa cyane cyane ko imigwi yo mu ntara nayo iri kwirikomeza bimwe bigaragara nk'umuhinga mu bya volleyball navuga yuko twabonye inkino zinyujije ijisho tubona ko koko n'abigeme ariko baraduza tekinike ariko kandi twagomba tukenguke cyane amayikipe ya java ruguru yavuye ikiremba donke tuba dukirembana umuco kuko batweretse ko bazanye abana ubona ko bakiri bato bafite kazoza aha rero twagomba dutere intege abarongoye ayo mayikipe yavuye ikiremba ko boshyiramo umwete cyane kuko abo bana hamwe bakoresheje neza bushobora kuvamo abakinnyi bakomeye kuko bacari bato ikibanza n'itariki izo nkino zizobera ko kikaba kitaramenyekana kuko biva mu biro by'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru naho mu gisata c'abigeme mu cicaro ca kabiri imigwi iri kwiragwanira ibibanza bibiri vya mbere bitanga uburenganzira bwo gukina icicaro ca mbere imigwi ya etoile du matin na bon avenir kugeza uno munsi ku ndwi igiri ya cumi na kabiri gihiganwa kuri cumi n'umunani zitekanijwe n'iyiboneka ko ishobora kuzotahukana ivyo bibanza bibiri vya mbere kugeza uno munsi umugwi wa mbere ukaba usumvya uwa gatatu amanota cumi desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana akorerwe mu ngata na jean claude munyandinda watubwira agezweho mu gisata ca sport mu gihugu c'u rwanda mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u rwanda mu cyiciro cy'abagabo imaze gutangira imyiteguro y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu afrobasket rizatangira mu kwezi gutaha kwa munani rikazabera muri kigali arena i remera umutoza w'iyi kipe umunyasenegal cheksar afatanyije n'abungiriza be babiri ari wo henry muinuka na yive murenzi bahamagaye abakinnyi cumi na barindwi bazatoranyamo abo bazifashisha mu rugamba ruzahuza amakipe cumi n'atandatu meza muri basketball muri afurika amakipe atatu asanzwe akomeye mu rwanda ariyo patriot basketball club reg basketball club na APR basketball club niyo ahagarariwe cyane muri aba bakinnyi bahamagawe muri bo twavuga abasore bamenyereye amarushanwa barimo Sedar Sagamba Aristide Mugabe Steven Gomintwari Dieudonne Ndayisaba Eric Kaje Olivier Shyaka Jean-Jacques Wilson Shobozwa byose n'umukiza Armel Sangwe Emile Kazeneza n'abandi tunyarukiye mu mikino olympique irimo kubera Tokyo mu Buyapani nyuma y'uko Moise Mugisha wari uhagarariye u Rwanda mu gusiganwa ku magare ananiwe kurangiza ejo bundi kwa gatandatu abakinnyi bane nibo basigaye bategereje kurushanwa abo ni Marite Yankurije usiganwa ku maguru aharekeye n'ibirometero bitanu hakaba kandi Eriwamani Iraguha na Alphonsine Agahozo bazasiganwa mu mukino wo koga abangaba bazarushanwa kuwa gatanu w'iki cyumweru ku itariki ya munani y'ukwezi gutaha kwa munani hazaba hatahiwe John Hakizimana usiganwa muri marathon ese abanyarwanda bitega iki kuri aba bakinnyi twumve Pascal Bakomere umusesenguzi w'inararibonye mu mikino ngororamubiri akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru impamba akadomo com biragaragara yuko nubwo wenda dushobora kuvuga ngo kovidi ngo yatumye imyiteguro itaba myiza ariko akenshi twe twitegura ku munota wa nyuma niyo ngeso turimo rero tujye twemera tugiye mu mikino olympique duherekeje abandi ariko ibyo kuvuga ngo hakizimana jyona azazana umudari ngo marita azawuzana ngo bari abakinnyi babiri bo koga yaba agahozo yaba imana iraguha eluwa bara bose rwose ni ukujyayo gusa byo kugerayo twitwa ko twitabiriye ariko ntabwo abakinnyi bateguwe muri uno mwaka wa makumyabiri na rimwe makumyabiri na rimwe wambwira ngo hari ikintu bazavuga rwose aho twaba tubeshye mu gusoza twababwira ko mu mupira w'amaguru mu cyumweru gishize hamenyekanye inkuru y'umukinnyi Olivier Kwizera wasezeye burundu gukina umupira uyu musore usanzwe afatira ikipe y'igihugu Amavubi yatunguye abantu batari bake bavuga ko yari agifite imbaraga Kwizera yatangaje ko ibyo gukina abivuyemo nyuma gato y'uko urukiko rumuhamije icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge rukamukatira igifungo cy'umwaka umwe usubitse yakiniye amakipe atandukanye arimo Vision FC Isonga FC APR FC Bugesera FC Gasogi United na Rayon Sport uyu musore kandi yigeze gukina muri afurika y'epfo mu ikipe ya free state stars olivier kwizera abenshi basanga yarasezeye atagomba ni umuhungu wa nyakwigendera jean felix gasasira wabaye icyamamare muri muzika nyarwanda muri orokesitiri impara akaba yari afite akazina k'ubuhizi ka sosomado wa njenje yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari binemeshejwe na joe diana ninahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanure tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha turaza kongera mu makuru yacu ari imbere radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu c'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza